Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan guyyaan har'aa. hagayya kudhan bara 2017 keessummeessituun keessanirraa hantuu jibee horaati.
Itoophiyaatti nam miliyoon saddeetiitii fi kuma dhibbi shanii qarqaarsee eegata filannoo pirezidaantummaa keenya abbaa mo'at boor himanii ameerikaaf kooriyaan kaabaa si dhukkeessa si barbaadeessi jecha walitti dheekkamuu jiran ansoora alaa keetii mataa oduu keessaa tokko.
Hongee Itoophiyaa kana laalchisuudhaan oduu keessatti illee gabaasaa qabna. Koolugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa galaana qaxxaamuruun gara Yemenitti deemaa turan liqinfamanii du'uun gabaasameera oduudhaa booda dhiyeessina. Obbo Baqqalaa Garbaa. mirga wabiin gadhiisamuu dhorkaman gabaasa addaa qindaa'ee qabnaa yeroo isaa eeggatee dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf tora.
Itoophiyaatti ammaan tana nam miliyoon saddeetiitii fi kuma dhibbi shanii qarqaarsee eegata miliyoon torbaa fi kuma dhibba saddeetii irraa lakkoofsi kun as ga'e irra deebi'anii qoratanii jennaan asiin gaane bokkaa hagayyaa kasilaa naannoo hedduu roobuu malatti akka dansa roobiniiftuun taate somaaleetti amma ammaan tanallee horiin dhumachuu jiraachuunillee rakkoo waan rakkoo ammees keessaa tokko jedhe iskindir fireew oduu finfinnee nu ergeen jalannee nutti hima.
galmee haaraan ka deeggarsa gargaarsa dhala namaa yookaan hrd baatii amajjii darbe ifa isa ta'e keessa deebi'ee kan ilaalee fi kan fooyyesse ture. lakkoofsi namoota gargaarsa tattamaa barbaadanii amma miliyoona saddeetiif qabxii shan ga'uu hubachiiseera. dubartoonni ulfaa fi kanneen aannan harmaa daa'ima hoosisan miliyoona sadiif qabxii ja'a ta'an akkasumas umriin isaanii shanii gadi kan ta'e daa'imman hanqina nyaataa madaalamaaf saaxilamuu isaanii ibseera lakkoofsi kun guddachuusaaf sababaalee tarreeffame keessaa oromiyaa fi bulchiisa ummatoota itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti roobna gayyaa argame xiqqaachuusaa akka ta'e ibsameera. sababa kanaan abbaan warraa achi jiraatan wabii nyaataa mirkaneeffachuu akka hin danda'in ibsameera horsiisee bulaan kan keessatti heddummaatu bulchiisa naannoo somaalee keessatti duuti beeladaalee itti fufuusaa kanneen lubbuun hafan immoo haalli isaan irra jiran gaarii akka hin taane galmeen kun hubachiise hanqinni nyaataa mudate godaansa lammiiwwaniif sababii ta'uun dhukkuba itti fufaa jiru hangaraa baasaaf haqqisaa ariifachiisaaf kan gumaache qabaa jedhameera. nyaata uummata miliyoona saddeetiif qabxii shan kanaaf ga'u dhiyeessuuf ammaa jalqabee hanga baatii muddee fuullee keenyaa bara 2017 jechuun ji'a shan keessatti doolaara miliyoona 800 miliyoonni 38 barbaachisa bara darbe jechuun 2016 irraa kan hafe doolaarri miliyoona 100 miliyoonni 83 akka jiru doolaarri miliyoona 200 miliyoona 83. mootummootaa fi arjoomtoota irraa argamuunis dubbatameera kanaafuu doolaara miliyoona 300 miliyoona 77 yoo ta'u ameerikaan caama itiyoophiyaa keessaaf deebii kan ta'u doolaara miliyoona 100 miliyoona 37 akka laattu ifa ega gootee booda galmeen kun ba'e kanarratti deebii waajjiroota dhimma ilaaluu kabiyya keessaaf alaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha iskindir fireew finfinneerra.
nama filannoo pirezidaantummaa keenyaa dabsatu bor himan foormii filannoo gamgamaa dhufte eegachuu jiran aga galgala kanaatti bulchootii filannoo keenyaa bakka buutota filannoo dhibba lamaaf sagaltamaa irra foormii filannoo dhibbi tokkoof torbaatama eeguu jiran buufata filannoo kuma afurtamaatii fi dhibbi saddeetiif saddeettamii sadii irraa immoo foormii filannoo kuma tokko eeguutti jiran paartiin mormiitu ammoo filannoon tun seer filannoo hin guunne sharree hedduu keessa jira jedhaniitiin himachuu jiran. akka koomishinii filannoo keenyaa jedhutti filannoo jalqabuu fi yoo torbaan tokko hafanitti maashinii filannoo keessa odeeffannoo dharaa kaaniitiin hatuu fedhanillee tunin deemsi filannoo xiqqoollee hin jijjiirre warri filannoo tan hate akkuu fi fedhetti oofachuu fedhullee hin taaneefi jedha itti gaafatamaan koomishinii filannoo keenyaa wafuuluu chabokuuti yooyyuu hardha waan jira naayiroobii keessa gaazexeessotatti hime. nama filannoo tana moo'e bor himan taatullee dhibi filannoo tana dhufuuf jiruun ammayyuu nama hedduutu sanirratti lubbuu dhabe akka ammaan tan jiru kanatti pirezidaantiin keenyaa kan ammaan tanaa uhuruu keenyaataatti harka shantamii afuriitiin dur jira raayilaa odiingaa ka durii muummee ministeeraa ta'etti harka afurtamii afuriitii fi qabxii saddeetiin faana jira. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kaan si dhukkeessi jedha, kaan ammoo si bulleessi jedha. Ameerikaaf Kooriyaan kaaba waraanaaf wal barbaaduu fi walta dhadhaadachuutti jiran. Kooriyaan kaaba qoftum waraana Ameerikaa gu'aam jiru misaayil boolistiikii irratti naannoo sunitti gadarcaafteetiin guyyaa qofa itti eegachuu jirti. Gu'aamin tunin qoftum waraana Ameerikaa garba Paasifiik gama dhiyaatiin jal jiru nama humti dhibbi tokkootiif jaatamii lama ta'utti caalutti keessi jiraata. Akka Kooriyaan kaabaa jettutti pirezidaantiin isii Kim Jong bultii dhiyoo keessatti misaayila Hawusong kudhan lam jedhan irra bombi guwaame biraatti gadarcaaseetiin waraan barbaaduu fi yookaan ammoo waan ittaanaaf qophii jira. Bisaan guwaam kunin kiiloomeetira soddoma haga afurtama qofa magaalsuun irraa yookaan ammoo guwaan irraa fagaatan. Ameerikaan guwaam keessa waraana kuma torba qabdi. Waraanii Kooriyaa kaabaa kunin guwaam loluu baafate loluu fi hajaja pirezidaantii isaanii qofa itti eeggachuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo Kooriyaan dubbii barbaaddee jennaan ibiddaaf dallansuu addunyaanuu takka argitee dhageetteen beennetti itti dhufa mootummaa yookaan bulchiinsisullee sunumaan daaraa ta'a yookaan ammoo sunumaan dubbiin dhumattiifi jechuu jira. Tarkiin warganne dabre keessa mootummaa biyya isii gargalchuuf malatee jettee qabdeetiin nama hedduun keessaa qaqqabuutti jirti. Ammallee gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabbilee gargaraa keessa hojjetan soddomii shan qabuu fi mana murtiitti waraqatti barreeffatanii kan keessaa sagal qaati qaban. Adoolessi ganne dabreeti asitti tarkiin gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaaba dhibbi tokkoof hojjettoota dhaaba oduu gargaraa keessa hojjetan nam dhibbi tokkoof shantama caalan mootummaa gargalchuuf hojjechaa bahanii jetteetiin qabatte. Waraanni humni galaana Ameerikaa iddoo laa Chaayinaa dhiyaatu biratti waraan leenjifachuu jira. Leenjiin tun galaana Chaayinaa gama kibba bira iddoo laa isiin hojjetatte jechuudha. Chaayinaan hojjetatte qabdu. Chaayinaan bisaan garbisuun ufumaan seeti. Addunyaan ammoo qoodi bisaan kana keessaa waan qabduu fi namuu qoodu keessaa qaba akka qoodi waliin gahan tolfachuu jira. Kaan waraan irra leenjifata, kaan ammoo qorannoo gargaraa tolfata. Leenjiin waraanaa tana dooni waraana Ameerikaa Distrooyer jedhan kajeetti waraana hedduu baatutti leenjiittiin jira. Ameerikaan ado'achiin Kooriyaa Kaabaatiin walfallaada wal doorsisuu jirtu akka Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa qabbaneessuutti gaafacha achiin ammoo qayeesiitti waraan leenjifatti. Chaayinaa, Buruunee, Maleeshiyaa, Filippins, Taayiwaanii fi Veetnaamitti yoo hedduu bisaan Chaayinaa gam kibbaa kan irratti wal dhaba. Ameerikaa Kaabaa Noorz Ameerikaa tanatti ammitii hobomboleettiin garbaaf galaana biyyatti baafattu taane hobomboleettiin garba Atlaantik irraa dhufti ammaan tana bubbee taatee laaftullee. Bubbisaa Meksikoo gama dhihaatti gama bahaatti dabarte. Bubbeen barana tunin Firankiliin jedhaniin akka qarakaan jalqaba akka jalqabaa kaan guddoo fiiguullee baattullee ammallee sa'atiitti kiiloomeetira dhibbi tokkoof kudhanii bubbisaa Meksikootti dabarte. Qabsaan mirgi namaa Raashiyaa hidha ganna afurii fi ji'a fixatee Baayikaanii dhiyoo tanallee akka qabsaa'ootii filannoo pirezidaantummaa Raashiyaa akka ganna dhufuurraa hin fudhanne itti iyyachuutti jira. Akka pirezidaantiin sun akka pirezidaantiin biisuun Vilaadimir Puutin jedhutti qabsaa kana akkummatii qabsaa hirsanii deebi'a akka pirezidaantiin biisuun Vilaadimir Puutin illeen seera filannootiin deemuutti hin jiru jechuun akkummatii tan qubqabaatu gaafachuu jira qabsaan kunin akka Sergee Udaaltoovii jedhetti filannoo Raashiyaa tunuun filannoo dhugaan keessa hin jirre tanamilleen fudhachuu malle. Bulchootii Raashiyaa akka jechaa Sergeetti filannoo waan fedhan tolchan tana abbaa dorgomollee waan fedhan tolchan tana itti qabsaa'uu malanii waan uummati kee jirullee beekuufi malan. Udaaltooviin kun dhiyoo tana Raashiyaatti hidhamee ba'ee qabsaa mirgi namaa kaabii suni beekama oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guyyaa har'aa galaana qaxxaamuranii gara yemanitti ce'uuf yaalaa akka turan lammiiwwan itiyoophiyaa dhibba tokkoof saddeettama beekaa gara galaanaatti darbamuu isaaniif hanga ammaatti lubbuun namoota kudha sagalii darbuu jaarmiyaan kooluugaltoota akka sadarkaa addunyaa iom mirkaneessuusaa tsiyoon girmaa bakka bu'oota jaarmichaa haasofsiisuun gabaasteetti guyyaa kaleessaa immoo kooluugaltoota lammiiwwan soomaaliyaa fi itiyoophiyaa dhibba tokkoof digdamni yaballi isaan ittiin deemaa turan namoonni seeraan ala nama deddeebisan. koolugaltoota dargaggoota shantama ta'an galaanatti waan darbaniif lubbuun isaanii darbuu IOM gabaase walumaa gala lubbuun namoota 69 darbuusaa liisaash laayin jeneevaarraa gabaasteetti. Kanneen balaa kanarraa baraaraman aangawoota IOMitti akka himanitti namoonni seeraan ala nama deddeebisan sun akkuma dachee yemanitti siqaa deemaniin sodaa aangawoota yemaniif jecha galaana bubbeen raasaa turetti darban. jaarmiyaan koolugaltootaa sadarkaa addunyaaf dubbiimtuu kataan oliiviyaa heedoon raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti koolugaltoonni sun akka du'uu danda'an beeku turani garuu dura dhaabbachuuf gargaarsa tokkollee hin qaban turan jedhan. namoota seeraan ala ka deddeebisan keessaa dura bu'aa isaanii kan koolugaltoota kana ajaju ture garuu kanneen biroo yabalattiirraa hojjetan. qawweef meeshaalee kabiroo hidhatan qaba egaa koolugaltoonni sun filannoo qabu yookaan imala kanarratti miidhaarra ga'ee ol miidhamuu yookaan immoo itti dhukaafamuu yookaanis galaanatti utaalanii liqimsamuudha kaan isaanii beekaa galaanatti kan darbatamanis jiruu jedhan. IOM akka jedhetti namoonni digdamii sagal du'anii digdamii lama achi buuteen dhabame yookaan immoo isaanis liqimsamaniiru heedoon akka jedhanitti namoonni afurtamii lama. hojjettoonni IOM utuu isaan dhaqqabin naannoo galaana sanaa dhiisanii deemaniiru koolugaltoonni baraaraman kanneen digdamii torba ta'an dubartoonniif dhiironni kanneen umriin isaanii naannoo waggaa kudha ja'a ta'u wal'aansa fayyaaf kan sammuu argataa jiranii jedhu kanneen seeraan ala nama deddeebisan namoota sana galaanatti naqanii namootatti dabalaa yabala balaa geessisuu danda'u irratti fe'anii deebi'uuf gara somaaliyaatti deebi'an jedhu heedoon.
boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route so that yabalaawwan kun imala akkasii guyyaa guyyaatti geggeessu innaa imala kanaas hamma maatiin isaanii maallaqa baasaniifitti dararaaf humnaan gudeeddiitu irratti raawwatama namoonni hangi tokko doolaara dhibba tokko innaa baasan haa ta'u malee daandii innaa jalqaban ni dararamu maatiin isaanis kana akka beekan taasifamuudhaan doolaara kuma tokko. hanga doolaara kuma lamaa olii akka baasan dirqisiifamuu jedhan heedoon akka jedhanitti kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun qabamuun isaanii shakkii qaba garuu IOM odeeffannoo waa'ee isaanii walitti qabuudhaan aangawootatti dabarsuuf yaalii gochaa jira gurgurtaa ilmoo namaa kana dhaabsisuuf waliigaltee addunyaatu barbaachisaa jedhu dubbi himtuun IOM oliiviyaa heedoon. sa'aatiin amma galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamii lamaa sunu biraa immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii afur ta'eera amma dabareen ka sirbaati. Hirphaa gaanfuree walleessaaf hedduu galateeffanna. manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan mirga wabiin gadhiisamu kan obbo baqqalaa garbaa gaafatan har'as fudhatama dhabsiise obbo baqqalaanis murtiin sun kan isaan hin ajaa'ibsiifne ta'uusaaf waanuma eegaa turan ta'uu mana murtichaaf ibsan sirna dhaddacha har'a geggeeffame irratti abukaatoof abbootii alangaa ala maatiin himatamtoota hiriyoonniif miseensonni paartii akka hin seenne dhorkamuun ibsamee jira. abukaatoolee obbo baqqalaa keessaa tokko kan ta'an obbo abdu jabbaar huseen gammadaa deemsa ture akkas jechuun ibsaniiru jaallannee taasofsiise.
obbo baqqalaan labsii farra shororkeessummaa keewwata sadii jalatti himatamanii keewwanni kun armaan dura mirga wabii waan dhoorkisiisuuf mana hidhaa keessa akka turan kan ajajame gaafa jalmurtii kennan immoo keewwanni isaan ittiin himatame kun. labsii farra shororkeessummaa jalaa bahee seera idilee seera yakkaa jalatti keewwata dhibba lamaaf shantamii torbaa a jalatti jijjiirame immoo mirgi wabiitiin bahanii alaa deddeebi'anii falmatanii erga iyyata gaafannee abbaan alangaas deebii irratti kenneen booda deddeebiin hedduu akka ture dubbachaa turre.
asirratti obbo abdul jabbaar keeyyati yakkaa sun kan shororkeessummaa irraa gara yakka idileetti akka deebi'u maaliif ta'e jalqabuun.
Namoonni guddaan mirga wabii kanarratti siyaarra dubbatame obbo Baqqalaa Garbaa dhaabbataa fi namoota abaa'oo keessa jiran wajjin wal qunnamtii qabaa uummata kakaasaa ture jedhanii amma kan hubatame tokkoffaa haasofni isaanii kan godhan keessummaa kabajaa isaanii qoosatti dhiyaataniiti. Qoosaan immoo dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa ragaan dhiyaatee hin jiru. biyya alaa hogguu deemanii haasaa san achitti godhaniif iddoo sanittis ta'e bakka biraatti namoota dhuunfaa hooggantoota abaa'oo kana kana wajjiin ol arganii dubbatanii kan jedhu ragaan dhiyaatee hin jiru. Lammaffaa immoo wanti isaan miidiyaa irratti dubbachaa turan kan bilbilaan isaan dubbachaa turanii shororkeessummatti kan nama dhiibaa ture akkan ta'in manni murtii erga mirkaneeffateen booda garuu immoo jechoonni fi haasofni isaan godhan ragaan qaamni nageenyaa irratti dhiyeesse suni waan tokko tokko kakaasu uummata kakaasu fofogochuu kana waan qabuuf isuma sanatti of jala haa ittisu jedhee seerichas keewwatichas kan jijjiire jechuudha.
Gara yakka idileetti. Yakka idileetti ega dhufe booda immoo mirgi wabiin ba'anii deddeebi'uu seerri eeyyama miti.
Seerritti eeyyamaa kan abbaan alangaan isinaallee. manni murtii sarra jedheera dhaddachisiibsee qabxiiwwan sadii kan kaase abbaan alangaa qabxiiwwan sadeen kana keessaa isa jalqaba armaan duraayyuu mirgoobii dhoorkatamanii jiru. bu'uuruma himannaa isa jalqaba dhiyaate saneen malee keewwata jijjiirameenii miti isa jedhee abbaan alangaa kaasiman murtiirra kufaa godhe.
Har'a garuu murtiin gaafa kennamu yakka idillee ta'uunsaa hafee gara kan shororkeessummaa sanaan ilaalla jedhanii.
Yaatti akkasii miti amma qabxiiwwan biraattu jira amma yakkummaan kana ta'eetu yaatti yoo dhoorkisiisuu baate wantoota abbaan alangaa itti kaasu jira keewwata seera deemsa falmii adaba yakka keewwata jaatamii torba jalatti namni kun yoo asii ba'e ragaa ni balleessa kan jedhamee shakkamu yoo ta'e namni kun asii yoo ba'e deebi'ee beellama isaa kabajee mana murtiitiin dhiyaatu jedhamee kan shakkamu yoo ta'e namni kun ba'ee yakka wal fakkaata armaan dura ittiin himatame san deebisee ni raawwata jedhamee akka shakkamuu danda'u mana murtii sana abbaan alangaa ragoota adda addaa yookaan immoo waan sana agarsiisan yoo kan itti agarsiisu ta'e mirgi obii seerrisee dhoorkuu kan baasu keewwatichi jalatti himatame yookaan ofirraa ittisan ittiin jedhame kun kan eeyyamullee taatu haallan kunniin yoo jiraate dhoorkatamuu akka danda'u seerichi kaa'e. Isa kana abbaan alangaas kaasee ture isa kana caqasaniiti mirgoobii isaanii kan dhoorkanii.
Kanaaf mirgi wabiin ba'uu kan obbo Baqqalaa Garbaa dhorkameera.
Dhoorkamee jira dhumarratti manni murtii ragaan akkas agarsiisu kana hin jenne sababni akkana hin jenne abbaan alangaa namni kun yoo ba'e gocha armaan dura raawwate sanii raawwachuu ni danda'a jedhee huma kaaseef qofa manni murtii walumatti qabee duuchamatti amannee jira nutillee jedha. mirgi obii isaanii asuma manni sirreessaa turanii afalmatanii jedhaniiti kan ajaja kennan.
Obbo Baqqalaan jiru turanii waan dubbatan qabu.
har'a dhiyaatanii jiru dhaddachattis dubbatanii jiru.
Maal jedhan?
Yaan isaanii bal'aadha kan kaasanii isa ijoo ijoo qofa yogguun dubbadde jalqabumaa heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riipoobilika Itiyoophiyaa kaafnetu gochi raawwatamee fi yakki raawwatamee jedhan erga Oromiyaa ta'e dhimmi keenya asitti ilaalamuu hin qabu. Manni murtii kun bilisaan dhimma keenya ilaalee murtii haqa qabeessa nuu kennuu hin danda'u jennee iccinee falmataa akka turree dhaddachi kunis ni beeka ture isa kana atoo heerri mootummaa jedhu akkasumatti cal jedhanii dhimma ofitti fudhattanii ilaaltanii jirtu mana murtii kanarraa harka hin arganna jinneessisi hin eegnu turre adeemsa falmichaa irrattis kan hubachaa turre kanuma beellamaan ol qabatee waan kana kana kaasanii jechuudha har'as ani isa kana arguun koo baay'ee kana dinqisiisee miti waan eegaa ture waan ta'eefi. kuni sirnuma mootummaa amma jiru kanatu jedhan isaan yakkamaa bilisa godhee bilisaa immoo yakkamaa godha waan ta'eefi ani duraanuu jalqaba irratti manni murtii mirga nuti heera mootummaa keessatti qabnu sana kan hin qabanye yoo ta'e murtima murteessee achumatti mana sirreessatti nuufaa ergu jennee turre manni murtii kun yaadata taanaanii. nuti immoo dhaddacha kanatti kan deddeebinu haqa argachuuf otoo hin ta'in adeemsaa fi waan kennamaa jiru kana akka uummannis baruuf jenneetu ture isi kunim har'a naa milkaa'ee jira isa kana baruu kootiif baay'ee gammadee jira kuni wanni isin jettan immoo baay'ee kana dinqisiisu miti. Itti dabalanii immoo namoota biraatiif keewwatuma wal fakkaataa irratti keewwata kanaa oliitiin himatamanii namoonni mirga ofii eeggamee fi alaa deddeebi'anii falmaa jiran argaatuma jirra. Anaa fi uummata an bakka bu'eef immoo inni kun ta'uunsaa baay'ee na gaddisiisa. Namoonni ለህሊናቸው የሚያድሩ ጅረን አፋን አማራቲን ለህሊናቸው የሚያድሩ namoonni akkasii gaafa dhufani guyyaan kun ni jijjiirama jedhee waan yaaduuf ammallee abdiin kutu.
Sana booda gaa amma kan jiru manuma hidhaa keessa taa'anii deddeebi'uu jechuu.
Ammaaf akkasuma deddeebi'uu tika amma mana murtii sadarkaa itti aanutti mirga waliyyannoo qabu waan ta'eef waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti dhiyeeffanne jechuudha.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru dhimma obbo Baqqalaa Garbaa akkitti gaggeesse ija seeraaf heera Itiyoophiyaan attamitti ilaalama. Hayyuu seeraa akka ta'an Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaarraa gaafadheen ture.
Akka seeraatitti yoo ilaalamu kan mirga namummaa isaaniititti namni hunduu wabiidhaan mana hidhaarraa bahuu ni danda'u. Kanaan dura bahuu hin danda'an kan jedhaniin yakki isaan ittiin himataman shororkeessummaadha waan jedhuufi. turanii garuu waan ragaa hin arganneef isa dhiisaniiti yakka idilee ta'ee jedhanii jijjiiranii turanii abukaatoon baqqala garbaa fi kan warra kaanis amma yakki waan jijjiirameef maalif wabiidhaan hin baastanii kan jedhu gaaffii dhiyeessanii turanii kan ammoo gochuu didaniiti deddeebisaa turanii har'akaa murteessan jechuudha akka seera heera mootummaa biyyattii keewwata kudha sagal tuqaa jaha maal jedhaa namni hunduu gaafa yakkaan barbaadamee wabiidhaan bahee ala ala taa'ee dubbiinsaa akka amma murtaa'utti achi mormiisaa geggeessuu hin danda'aa waan jedhu qaba. Garuu immoo akka seera seera biyyattiititti namni tokko yoo ragaa hin balleessa jedhamee yaaddame yookiin immoo biyyaa bada jedhamee yaaddame kanarraa kan ka'e akka wabiidhaan hin baane godhamuu hin danda'aa jedha. Isaan immoo har'a akka jedhanitti baqqalan yoo bahee ragaa balleessuu danda'a waan uummata jeequu wayii gochuu ni danda'a kanaaf hin ba'uu jedhan kan kanaachis immoo biyya alaa deemee baduu danda'a kan jedhu kaasanii turanii kun sirrii miti. Maaliif baqqalaan kanaan duras bara meeqaaf hidhamee kan bahedha. Biyyattii bulchuudhaaf dorgommii keessa kan seene dhaaba siyaasaa guddaa namoota hoogganan keessaa tokko. Innii fi Dooktar Mararaa Guddinaatu hoogganaa isaan biyya sanii bulchinaa jedhanii dhaaba siyaasaa biyyattii bulchuu amma jiru. Kana wajjin dorgommii keessa turan. Baqqala Garbaa biyya alaa bahee gaafa inni hin deebi'u jedhanii yaadan bara kuma lamaaf kudha shan irratti biyyatti galee dorgommii san gaggeessee akka ture ni beekna. Achumarraa akka hidhan. Kanaaf inni nama biyyarraa badu akka hin taane hin beeku. Yoo biyyaa deemaa jedhanii yaadanii paaspoortii isaa qabachuu ni danda'u. Eerpoortii irratti akka qabamu akka hin baane biyyarraa seekiyuritii biyyattiitiif himachuu hin danda'u sila.
Maaliif kun ta'eetta yaaddareer?
Durumaanuu inni akka mana hidhaatti darbamu kan barbaadame siyaasarraa kan ka'eeti. Amma har'aatitti mana hidhaa turuun isaa seera balleessee seera inni jigsee qaba kan jedhurraa kan ka'e miti. Kanaaf ragaa dhabanii waan godhan dhabaniiti akkanumaan isaan hunda isaaniitu siyaasa guddicha mormitu kan hooggananidha. Warra kana ofirraa balleessuudhumaaf aangoo isaanii akka irraan fudhanne akka kaka'insa uummataa kana isaan hooggananii fixan baasne gochuudhaaf ofirraa hidhuudhaaf waan barbaadanii kan bahus qabu akka seeraatinii utuu hin ta'in isaanis kan baasuu danda'an akka siyaasatitti qofadha. Kanaaf manni murtii akkam godhee akka irratti murteessuu dhabeeti isaan deddeebisaa turan. Gaaf tokko abbaa seeraa tokko dhibamee gaafa biraa immoo abbaa seeraa kaantu dhabamee jedhu isaanuu cinqamaniituma deddeebisaa turan. Maaliifii warri siyaasaa akka murtii kennanii waan kana akka xumuran barbaadanii turan natti fakkaata. Amma garuu murteessanii maaliifii warri siyaasaa amma isa gad lakkisuuf qophii waan hin qabne murtii siyaasaa warra biyya hoogganuurraa kan ka'e akka ta'e agarsiisa. Kanaaf natti fakkaata.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf Dooktar Tsaggaayee Araarsaa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura nagaatti aan jaallannee gammadaati.
dhaggeeffatoota keenyaa hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaanuu bilbila iimeeliin keenya hoorn at voa news com feesbuukiin keenya afaan oromoo at voa news com irratti argattu yaada keessan nuuf hira telefoonni keenya tolaa immoo lama duwwaa lama lama duwwaa shan sagal sagal afur lama ekstenshinii kudha sadii jechuun dagatina.
Hayya lammataa oduu irra deebi'ee sanitti himaa Itoophiyaa tammaan tannan miliyoon saddeetiitii fi kuma dhibbi shaniitti qarqaarsee gataa miliyoon torbaa fi kuma dhibbi saddeetii irra ammaan tan asgaa'e irra deebi'anii qoratan innaan tan ta'e bokka hagayyaa kasilaa fula hedduu roobuu malatti fula hedduu walanqatee fula hedduutti immoo gargar ciccitee fi rakkina ganagaa hunduu dhufuu jira Somaaliyaa horiin ammallee dhumachuu jiraachuulleen waan rakkoo tan ammees keessaa haga tokko. nam filannoo pirezidaantummaa keenyaa dabsate bor himan foormi filannoo gamgamaa dhuftuu jir eeguu jiran galgala kanaatti bulchootii filannoo keenyaa bakka buutoota filannoo dhibba lamaaf sagaltama irra foormi filannoo dhibbi tokkoof torbaatam buufata filannoo kuma afurtamaaf dhibbi saddeetiif saddeettamii sadii irra ammoo foormi filannoo kuma tokko ta'an eeguutti jiran filannoon keenyaa taabor labsan tunine abbaa mo'ee bor labsan tunine ammattuu rakkin gargaraa uumuu jirtu namiirra wal dhabuu danda'a jedhaniitiin sodaachuu jiran. Kaan si dhukkeessaa jedha kaan ammoo si bulleessaa jechuun waliin jiran Ameerikaaf Kooriyaan kaaba waraan wal barbaaduu fi waraanaaf wal barbaaduuf waan hedduu walitti dheekkamuu jiran Kooriyaan kaaba quftuun waraan Ameerikaa Guam jiru misaayil boolistik naannoo si tarcaafteetiin waan itti dhufa lallachuuf yookaan ammoo namuu tanaaf walitti qophaa'uu jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illee waan addunyaan asiin duratti argitee illee hin beekne itti fiduu dandeenya jedha Kooriyaa kaaba irratti osoo inni tutte. tarkiin warganni dabre keessa mootummaa biyyisii gargalchuuf malatee jette keessa qaqqabuu jirti ammallee gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa keessa hojjetan soddomii shan qabuuf waraqaa itti barreessanii kan keessa nama sagal qaate qaban waraanni humni galaanaa ameerikaa iddoo lafa chaayinaa dhiyaatu biratti waraan leenjifachuu jira leenjiin tun galaana chaayinaa gama kibbaa bira iddoo lafa isiin hojjetatti chaayinaan bisaan kan ufumaan seeti addunyaan ammoo bisaan kan nama hundaa keessa qaba jechuun dubbachuu jirti. mataan oduu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.